dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu erike bagira ubusa uri i kigali erike mikoro ni yawe ndagushimiye cyane Etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo ya none twayihariye ingingo y'amatora mu rwanda muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ni amatora azaba ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi gutaha azaba ari amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite kugeza ubu ku mwanya w'umukuru w'igihugu hari abakandida batatu uyu ni madamu oda gasinzigwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora abatangaza ku mwanya wa perezida wa repubulika komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida bakurikira kagame paul watanzwe n'umuryango fpr inkotanyi habineza frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda mpayimana philippe umukandida wigenga
aba bakandida ni nabo bahiganwe ku mwanya nk'uyu mu matora aheruka mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi muri iki kiganiro turabana n'ingeri zitandukanye turahera ku bakandida bigenga bashakaga guhatana muri aya matora ariko ntibibakundire abakandida bigenga batandatu bose bari bagaragaje uwo muhate turumva bamwe muri bo turumva icyo rubanda rwiteze kuri aya matora n'imyumvire ruyafiteho hari kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda bafite ukundi babona aya matora tubafitiye n'abasesenguzi bahaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo dutangiranye n'abakandida bigenga batabashije kwisanga ku rutonde rw'abagomba kwiyamamariza gutegeka ijwi rya amerika yavuganye na bwana barafinda sekikubo fred atubwira uko yakiriye urutonde rw'abagiye kwiyamamariza gutegeka u rwanda
urakoze cyane rwose bariya urabazi na bibiri cumi na karindwi nibo biyimice bariya ni abakozi ba pike nk'uko komisiyo y'igihugu y'amatora ari abangajwe na pike ni ukuvuga bariya bakurikiza amabwiriza pike aba yabahaye ntacyo bongeraho no mo no less ni ukuvuga rero njye mbere y'uko ngira uko byakira ndaza nkasuzuma akihishe mu nda y'ingoma yabo babundaraye hejuru badashaka ko abandi bakandida basasha baza barebe ibyihiseyo nk'urugero bagiye bavuga ko pike adahari urumva bakavuga umukandida musasha nk'iryamunyu baratinda seci kubo fred mpageze nahita mbabwira oke mu nda hasesekaye muri perezidanse tike aze hano na david ndahiro aze hano na wa wundi utangiye kubita kuvuga iby'urwenya baze hano rwose dusuhuzanye n'abanyarwanda beza bagatinya ko nazamuriye izo ngingo rero bakavuga mumukuremo vuba uwo ni indyamunyu n'indyagikukura ibyo twabundarayeho kera ashobora kubivumbura akatuvumbura nubwo atahita atuvumbukana kuko ari umunyapolitiki mwiza ariko mukure ku rutonde noneho ahigane tumukire gutyo bagakina umukino wabo wa politiki by'ako kageni ariko twe turabaruzi kandi turabayoka wagira ngo duhagazikira mu ruzi no ku munara wa karisimbi pike uravuga nde
iyo mvuze pike mba narihinnye ni paul kagame urumva uwo mukeba wanjye w'ikigugu nanjye nkamubera mukeba w'ikigugu aninya kubi kubi byasaze wabonye inka iyo uturutse inyuma cyangwa imbere yayo ukayikanga kidogo ifungira amaseruriya hirya ni uko pike amabuka rero na besuperi inkotanyi n'inkotanyikazi zabo uravuga ko ariyo mpamvu utagaragaye ku rutonde rw'abagomba kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu
nturutse abana birumvikana n'umwana muto yarutsa rwose araramye arumva abasaza n'abakecuru bo babibonera mu kirahure ibikorwa byawe bya politiki birakomeza gute nyuma yo kutiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu erike ku ijwi rya amerika ibikorwa byanjye bya politiki byandanze ngiye kubikubisha igihumbi ngiye kubikura inshuro igihumbi ahubwo abefuperi inkotanyi bapfa eh, ngaze ariko bahumure ndi umunyapolitike mwiza w'amahoro Niba- ntibirukanke eh, ngo bagire ubwoba ahubwo ndababwira rwose eh, bashyire imumu eh, ndaze mbatabare imisoro ku butaka irabagoye ndaze mbatabare imisoro ku mazu irabagoye ndaze mbatabare abakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu ntibemerewe gukora mu rwanda babita inzererezi abatemberezi abazunguzayi eh, babajyana kwa kabuga iwawa mbese eh, babigize icyaha ndaze mbatabare n'abasirikare umushahara babahemba ni muke cyane ntabwo ujyana n'ibiciro byo ku isoko n'abapolisi n'abarimu Eh, urugira w'u rwanda uzarugira neza ndahari ndahabaye abanyarwanda bakeneye ko mbakuriraho ibyo pike yabatambitse imbere imbere imyugariro yose yatambitsemo nizo nyibakuriremo kandi pike tuzamurindira umutekano w'umuryango we Eh, nimba hari ari mu ryerye eh, ni- n'abana be n'inshuti ze bose tubarinde niyo mpamvu nababwiye nibampomba muri ya myaka nibampomba usibye no guhomba bazahomba bahombe banahombane Eh, intambara mu karere k'ibiyaga bigari barakayogoje eh, abaturage benshi babaye ibitambo eh, amagereza aruzuye abaturage ubushomeri abanyamahanga nibo ba- bahabwa ijambo imbere mu gihugu abenegihugu bakabura ijambo wareba ukuntu bazana abanyamahanga kubatuza ngo ni impunzi z'amahanga abenegihugu b'abanyarwanda bangaye ku isi yose abo bose ntibampombye abo nibo bakaye bag- bacyurwa bagatuzwa bakubakirwa amazu abatayafite n'abana b'imfubyi bose n'abapfakazi n'abapfakare abakene bose bagatabarwa barampombye cye no guhomba baracyahombana ndaze mbahombanure kubera imana nk'umunyapolitiki uzitabira amatora nk'abandi banyarwanda bose ku munsi w'amatora hano nta matora ahari ahubwo pike nta n'umuntu ugiye kurusha agiye kurushanwa nawe biriya ni ukwiyimika urumva nimba umuntu yiyimika nka kuriya ajya kurahira n'indirimbo bashyiramo bavuga ko ubukwe baburangije ngo igisigaye ni ukurahira n'imiziki hano barayicuranga ngo n'ikiva mu mu matora baba bakizi hano bariya bana minibumwe eh, uriya yarindishije minibumwe ni umwana yahaye akazi ni umukozi we noneho n'uriya wa gurini pate nawe mm, a- a- n'uwo mu nteko ishinga amategeko ni abana yahaye akazi nka bariya ba neke yahaye akazi bariya ni abakozi be nta kintu nta cyemezo bafata cyarengera rubanda ni ukuvuga ariya si amatora ahubwo ni ubukwe nk'uko bavuga ko ubukwe bugiye gutaha hano mu rwanda iwabo babyina mbere y'umuziki ni ukuvuga n'ibiba bizava mu matora baba babizi iyo aza kuba ari amatora bari gusigamo nge na bariya bose uko batanze kandidatire tukazenguruka twiyamamaza noneho abaturage bakaba aribo badukiranura bagasifura ngo ucize n'uyu duhundagazeho amajwi twese rubanda imbere mu gihugu no muri diaspora ariko aba barabyina bagatera bakikiriza bakabyina bakihemba ba- ba- bagakora byose bigize mariti papasi nta matora ari hano kuko nta baziyamamaza eh, opozisiyo bariya ni abakozi be eh, ni ukuvuga ejo araza bandikira umuvuduko avuga ye ngo nabandikiye umuvuduko natowe mirongo icyenda n'umunani ku ijana mbaye mbahanuriye hakiri kare Uriya- ntabwo basubije ikibazo cyanjye barafinda ntabwo basubije ikibazo cyanjye yego uzatora nk'abandi banyarwanda cyangwa ku kuba uvuga ngo nta matora ahari ntabwo uzirirwa ujyayo Eh, impamvu nyine nabanzaga kugisasira ni ukugira ngo ikiganiro mbanze nkubwire aho nashingira ntora cyangwa ntatora urumva eh, bashobora guca mu gatondo bavuga barafinda seki kubo fred ajye ku rutonde icyo gihe natora mpereye aho nkusubiza bavuze nanone ngo amatora tuyakuyeho turayasubitse ahubwo turayahanaguye eh, kuko atuzuza ubuziranenge kubera bariya banyapolitike batari murumva ntitwatora kanemu akongera agategurwa neza noneho tukajya gu- ku- kwiyamamaza twese tukabona kujya gutora birumvikana nta wapanga gutora umunyarwanda wese yishimira gutora ariko se wambwira ngo hitoze bariya njye gutora mukeba wanjye dusangiye umugabo umugabo ni igihugu n'abenegihugu dusangiye mukeba yan- yampiganishize yankuye ku rutonde ngo none njye kumutora mutera ingabo mu bitugu andeba imbuga mu menyo bwana inosa hakizimana nawe nk'umukandida wigenga twavuganye nyuma yo gutangaza urutonde rw'agateganyo uyu nawe komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko atujuje imikono y'abashyigikiye kandidatire ye ni ukuvuga komisiyo yo mu rwanda ishinzwe amatora yego
ah, ubona mbese ikorera mu kwa kw'ishyaka rya fpr nuko impamvu ndazikwerekana izi kuba abantu barasohotse bemerewe Yego.
ku rutonde rw'agateganyo bakagerekaho ingingo uri kubyumva batigeze baduhugurira neza kandi twese twarayiguyemo imikono kandi itari mu mabwiriza mu bitabo baduhaye byasohotse tariki makumyabiri z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kane ibyo bitabo ni igazeti idasanzwe yasinyweho na perezida wa repubulika nta manda zemerewe ku mukuru w'igihugu uri kubyumva ibyo ni ikosa wabyumvishije nta myaka ntarengwa yemerewe ku mukuru w'igihugu noneho ugasanga nta n'ubujurire burimo niyo mpamvu bagendaga babiku babyirengagiza nkana bazi ko bazabitega abakandida bigenga noneho aho abakandida bigenga twari abakandida batandatu gutungugwa no gusanga umukandida wemerewe witwa mpayimana philippe ni umunyamabanga muri leta ikindi uwo mukuru w'igihugu dufite his excellence paul kagame sibyo yasinye iteka rijyana abakozi mu zabukuru abaporotisiye abakozi ba leta mu nzego zose ku myaka mirongo itandatu n'itanu rero ajya kwiyamamaza manda ya bibiri na cumi na karindwi yari afite mirongo itandatu n'itatu buno ari kuzuza mirongo irindwi uri kumva ko iri tegeko nawe riramugonga kuba yakongera kwemererwa gutanga kandidatire ubwo rero byatumye mu mabwiriza birengagiza imyaka icumi kuba batarashyizemo manda nta mukuru w'igihugu gifite demokarasi ugomba kurenza manda ebyiri none ya mukuru w'igihugu turamwubaha yatangiye ari visi perezida ariko akimara kuba perezida yakuyeho uwo mwanya ni ukuvuga rero nta gihugu kiba kiriho kitagira visi perezida kandi visi perezida ava mu shaka ritari rimwe n'iriri ku butegetsi ryavuyemo perezida ikindi inzego zose zo mu gihugu zose abazikoramo ni fpr inkotanyi none kandi dufite amashaka natwe dushaka gushinga amashaka niyo mpamvu nanditse ibaruwa nsaba ko amatora yo mu rwanda yakwigizwa inyuma cyangwa tugahabwa uburenganzira abakandida bigenga bakirengagiza icy'imikono kubera ko urutonde ruzasohoka ku wa gatanu ntacyo guverinoma yigeze insubiza wayitanzeho ibaruwa yawe nandikiye kwa- ku- kuri imeri ya info yohereza muri kuri guverinoma nabo namenyesheje mbamenyesha kuri imeri mbikoresha na x burya hari ikindi demokarasi nuko kibigaragazwa nuko amashyaka agenda agurana ku butegetsi kandi mu nzego zose bakagenda basaranganya ubuyobozi navuga ati niba fpr ikoze imyaka mirongo itatu igomba kurekura ni- n'irindi shyaka rigakora mukagerageza naryo amahirwe nibyo byitwa demokarasi kugu- kugenda baba bakora rotasiyo nko muri amerika none niba u rwanda rufite amashaka arenga atandatu yemewe ukaba utasangamo na meya uva muri iryo shaka rimwe ayobora akarere ukumva iyo demokarasi yaba iri kugaragara ite kandi abayobozi nta muntu udashaka ubuyobozi noneho urebe n'ikosa bakoze kuba barahinduye sitati bagaha amahirwe abanyarwanda sibyo kuba wakwiyamamaza urekuye ubundi bwenegihugu ubusezeyeho tukaba twaratanze ibintu ibyangombwa bigera muri makumyabiri na icyangombwa kimwe cy'imikono akaba aricyo baha agaciro kandi bakanakumira iyo yabaye imbogamizi ikomeye kuri mwebwe Ii, yabaye isi dukuramo turi abakandida bigenga batandatu hasigaramo ab'amashyaka ba- babiri ah, nyakubahwa perezida wa repubulika na frank w'ishyaka green party sibyo Yego.
n'uwo munyamabanga philippe noneho twe tukibaza twandikira twese turabijuririra tujya no kuri komisiyo urumva byagombye kugenda bite bwana hakizimana iyo ngingo kubera ko urutonde rwa burundu rurasohoka ku wa gatanu bakakwiye kwirengagiza iriya ngingo kubera ko bakiye ubujurire bwacu mu nyandiko mbese m- mu kujurira mwajuriye mu nyandiko mwandikiye komisiyo Ni twajuriye mu nyandiko tuzihana guverinoma n'uyu munsi twajuririye guverinoma kuba bareka gusohora urutonde rwa burundu ruzasohoka ku wa gatanu tariki cumi ne- n'enye bagasunika amatora akigira inyuma bakubahiriza amategeko basinyiye twumva rero itegeko riberaho kubahirizwa kandi aho risohotse rigomba kubahirizwa niba bagenzi be yarasinye itegeko bakajya mu zabukuru nawe agomba kujya mu zabukuru ahubwo we nk'umuntu ufite seve nziza wageze n'aho ageze igihugu agahabwa umwanya w'ubujyanama no gutoranya umukuru w'igihugu akajya umugisha Ah, icyiza perezidanti yafashe nawe kubera ni umukozi unuma mu gihe mu rwanda yego kandi anumwa na perezida sibyo yego we yansubije ubutumwa butugufi kuri telefoni ko bagiye ku- kwiga ku kibazo cyacu bakadusubiza ku wa Eh.
kabiri Eh, ariko okay.
nari isaha yananiwe kudusubiza ni ukuvuga rero twe twumva yuko yagiye kubaza umukuru w'igihugu akanga ko abakandida bigenga bahangana nawe kubera ko abona ko dufite ingufu rero nta kindi twakora igikurikiyeho n'urutonde nirusohoka turarega igihugu murakirega muri uruhe rwego mu- mu mu- mu rukiko rw'ikirenga Eh, muratanga ikirego mu ru- mu rukiko rw'ikirenga Ni- ariko ntabwo twabikora urutonde rwa burundu rutarasohoka urutonde rwa burundu nirusohoka mukibura mwaratanze ubwo bujurire bwanyu murahitamo kurega komisiyo y'igihugu y'amatora mu rukiko rw'ikirenga niko bimeze kuko turi abanyarwanda kandi dufite demokarasi kandi twe dushaka kwerekana mu bihugu by'amahanga ko dufite demokarasi ijana ku ijana ni ukuvuga hari amabaruwa turi gutegura namwe tuzifashisha mu kurega komisiyo y'amatora mu rwanda
byaratangiye batubwira ko bumviye muri demokarasi batubwiye aho batuvanye mu rwobo twari turushize barongeye batubwira ngo tubazaniye amajyambere twaremeye turatuza turayoboka turabana none ndorera aha abavuyeho tubaha induru abagiyeho tubaha impundu banyarwanda ariko twashize
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ngingo y'amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kuri mikoro murumva eh bagira ubusa muri aya matora ku bakandida bigenga hagaragayemo umugore umwe rukumbi washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda diane shima rwigara hari ku nshuro ya kabiri nawe abigerageje ariko ntiyisanze ku rutonde twaraganiriye Ah, uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane nta burenganzira dufite bwo kongera kuzana imikono mishya bibiri na cumi na karindwi twari dufite ayo mahitamo ariko ubu eh, ntayahari rero nta nta kuntu nakosora ibyo bavuga ko ntakoze neza uretse ko n'ubundi sintekereza ko hari icyo byari guhindura kuko bibiri na cumi na karindwi ah, nazanye indi mikono mishya bamaze kuvuga ko i- iya mbere nazanye batayemeye n'iyo mishya nzanye barayanga Ah, rero ntabwo ntekereza ko n'ubundi kujya gushaka iyindi hari icyo byahindura wahisemo kubyihora rero yego narabyihoreye kuko n'ubundi ntibi- ntabwo twemerewe komisiyo ntitwemerera kujya ah, gukosora imikono ugeranije se n'uyu mwaka ndetse na bibiri na cumi na karindwi aho byari bigoye kuri wowe wabonye ari hehe bibiri na cumi na karindwi gute Ah, mm, uyu mwaka ntabwo leta yigeze itubangamira cyane nka bibiri na cumi na karindwi gushakisha imikono ntabwo hajemo ibibazo byinshi ah, kuko ubu ugereranyije bibiri na cumi na karindwi ari abansinyiye ari abansinyishirizaga byari ibibazo birebire byari ibibazo byinshi ariko uyu mwaka ntabwo inzitizi zabaye nyinshi None- uretse ko n'ubundi birangiye kandidatire bayanze donko ah, umwanzuro ubaye umwe ntabwo bishobora kuguca intege ku buryo n'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'icyenda bishobora kuzakubera gutya ibya bibiri na makumyabiri n'icyenda ntabwo nari na icyo cyemezo ntabwo nari nagifata Ah, haracyari imyaka itanu ahari Yego.
ntabwo nari nabitekerezaho iki kiba kigenda kibagonga mu gukusanya imikono ku bakandida bigenga uko bavuga ngo harimo amananiza wumva byagombye kugenda bite wowe hari byakagombye guhinduka kubera ko urebye ibyo basaba n'ibyo bagenderaho biratandukanye ushobora kuzuza ibyo basaba byose ndetse ukanabirenza ariko ugasanga barakwangiye hakaba hari undi utanasinyishije cyangwa wasinyishije akarere kamwe cyangwa tubiri ugasanga we baramwemereye icyahinduka ni uko um, bagendera ku byo bavuga ko bagenderaho bagendera ku byanditse ku byo baduha ku byo badusobanurira aho kugendera ku bindi tutazi ubwo hari uwasinyisha akarere kamwe bakamwemerera gutambuka se Eh, ntabwo wenda nshaka kubyinjiramo cyane gusa icyo nashaka kuvuga ni uko bashatse gutambuka watambuka ariko batabishatse icyo wakora cyose ntabwo uzatambuka
Mba demokarasi irahenda abanyapolitike barongera barahirikana imana intebe barongeye batubwira ko barya bahise baramano ngo mushaka bakoze ibyo komisiyo y'igihugu y'amatora ntiyitabiriye ubutumire bwacu mu kiganiro igiza kwitabira yari gusubiza ku nenge abakandida bigenga bayishinja uru rutonde rw'abagiye kwiyamamariza gutegeka u rwanda ijwi rya amerika yashatse kumva icyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi baruvugaho madamu victoire ingabire umuhoza akuriye ishyaka darufa umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda
ni urutonde biragaragara ko ari umukino wa bibiri na cumi na karindwi abantu bose bagisubiyemo gukina nta nta gishya kirimo nta gishya kirimo igihe cyose amatora mu rwanda azaba atabaye mu bwisanzure igihe hazaba hari abantu bamwe bakumirwa kugira uruhare mu matora ah, bikomeza gushimangira ko amahame ya demokarasi kubahiriza itegeko mu gihugu cyacu ari ibintu bikiri kure nk'ukwezi ku bwanyu hagombye gukorwa iki
ikigomba gukorwa ni ukubahiriza amategeko dufite amategeko meza rwose dufite itegeko nshinga rikoze neza dufite amategeko agenga ya politiki cyangwa n'abashaka gukora politiki bavuga ku giti cyabo amategeko yose arahari ariko ikibabaje ni uko abambere batajya bubahiriza n'abayobozi bacu ntabwo icyo gihe ni ikibazo nicyo impamvu tukiri kure mu kanya nambaza kuvuga nti turacyari kure nk'ukwezi kuko amategeko meza tuyafite ariko kuyashyira mu bikorwa bikatunanira duhereye ku bayobozi yari abayobozi batashyira mu bikorwa abayobozi mbese nibo bazabasha gushyira mu bikorwa ku musozo w'ikiganiro dusangira ijambo twiyambaje bwana kanizius bihira aduha ubusesenguzi bwe ku matora y'uyu mwaka Eh, aya matora niteze ko azaba meza kuko dufite abakandida banyuranye ahandi usanga bafata nk'umukandida umwe akaba ariwe batora umukandida rukumbi ariko kuva dufite abakandida batatu buri muntu wese azahitamo kubera uko azaba abyifuza kandi ahitemo uwo abona abereye kuyobora u rwanda mwagiye mwumva impungenge ugutakamba ko abandi bakandida bigenga bavuze ko komisiyo y'igihugu y'amatora yabakuye ku rutonde niba mwarazumvise mwazisesenguraga mute
uko twazisesenguye ni uko turi mu gihugu kigendera ku mategeko kandi bigaragara mu ngeri nyinshi ku buryo rero umukandida niba asabwa impapuro runaka agomba kuzuzuza iyo atazujuje ubwo ni amategeko amugonga ntawavuga rero ngo baramurengagije kuko ari ibyo buri muntu wese bwajya gutya akavuga ati ngiye kwiyamamaza nzabe perezida kuba perezida ni umwanya w'igihugu ukomeye cyane ntabwo ari umwanya abantu bapfa kujyamo barimo gukina kuko hano icyo nabonye ni uko iyo habaye amatora haba mu mudugudu haba mu kagari haba mu murenge ndetse no ku nzego zo hejuru usanga hajyamo abantu bafite ubushobozi hajyamo abadafite ubushobozi usanga ibibazo by'imiyoborere bi- bi- bihinduka ingorabahizi hanyuma se e, mugeranije uku guhigana hagati ya perezida paul kagame filipo mpayimana frank habineza uku guhigana kwabo murakubona mute uko tukubona eh, tubona ari ibintu byiza kuko buri muntu aba afite uko yumva atekereza n'uko yumva yahitamo none kuva twarabonye abantu duhitamo abantu batatu ntabwo ntabwo ari bakeya kuko no muri amerika eh, muzabona ko akenshi bahita hagati bahitamo hagati y'abantu babiri ndetse no mu bihugu by'i burayi bimaze kugira demokarasi i- ikaze usanga akenshi barajojora bagasiga abakandida babiri ubu rero kuba dufite batatu ni byiza cyane kuko icyo gihe byereka abantu uwo bazahitamo hari abavuga bati eh, bagendeye ku gihagararo cya perezida paul kagame n'abandi bakandida ahubwo u rwanda ntirwagombye kuba rushora ingengo y'imari muri aya matora kuko bamwe baravuga bati ibizayavamo turabizi abo babivuga ntekereza ko baba bibeshya kuko amatora ni ngombwa kandi noneho agatuma n'umuyobozi utowe amenya eh, uko agomba guhagarara akayobora igihugu akayobora ba bantu bamutoye icyo ngewe mbona ni uko eh, kuyobora igihugu ni kimwe no gutwara indege gute ufashe boyingi magana arindwi na mirongo itatu na karindwi ntabwo wapfa kwiha buri muntu wese eh, n'abize gutwara indege bose ntabwo wayibaha urobanura umuhanga muri bo nkaba mbona ikintu twagombye kugenderaho kugira ngo tubone umukandida nyawe twagomba kureba n'ubushobozi bwa buri muntu nabaha urugero mu miyoborere nk'uko warumviye uti nyakubahwa paul kagame eh, niwe uzatorwa ariko aho bituruka kugira ngo una- umuntu anabyemeze ni umuntu yarwaniriye igihugu atsinda ubuyobozi bwari bubi burimo kwica abantu arokora abantu noneho akimara kurokora abantu ntabwo yagundiriye ngo avuge ngo niwe uraba perezida yabaye visi perezida umwanya bamushyizemo nka visi perezida yarawakira awakira neza muri icyo gihe hari ibintu yakoze mu buyobozi byinshi cyane ku buryo nkanjye na- nakoraga mu- muri banki nkuru y'igihugu no muri minisiteri ya finance narabibonye ni ibintu yakoze bikomeye cyane by'indashyikirwa Mute- nyuma bimaze gukomera ni- nanone tumutorera kuba perezida wa repubulika naho yakoze ibintu nge nakwita by'intangarugero maze kugera mu bihugu birenga ijana eh, nkamenya n'abantu bagiye babiyobora ariko nta wundi muntu wayoboye nk'uko eh, paul kagame yayoboye abandi mbona eh, uwamukurikira yamutwaza inshyimbo uwundi wa gatatu akajya amutorera amayogi kuko kugeza ubu ngubu tubona kagame nk- nk'intore yayindi z'urusihamu ari nayo mpamvu uvuga nti mu matora byo ntawahita yemeza ngo bizagenda gutya ariko twizeye ko azatsinda byanze bikunze mugatekereza iki ku kuba hari abanyarwanda ntabwo twakoze ubushakashatsi ngo tumenye umubare wabo ariko kuki aya matora y'uyu mwaka bayise ubukwe kuyita ubukwe ne- ni ku bushake bw'abantu n'amazina abantu bita amazina bashaka ibyo ari byo byose ngewe abayita ubukwe ntabwo ndi kumwe nabo kuko ubukwe ni hahandi ugiye u- ni bwa bundi ugiye gutaha mbese nta kindi ariko amatora ibyo ari byo byose yaba ari ubukwe ubwo twabaga eh, tuvuga ngo hari u- umugabo u- uzarongora n'umugore uzarongorwa ibyo ni ibintu bizwi mu rwanda n'icyo ubukwe buvuga ahubwo wenda bavuga bati bizamera nk'ubukwe kuko nibitungana tuziyakira nk'uko abantu biyakira mu bukwe ariko amatora atandukanye n'ubukwe ahubwo twavuga ko ari amahitamo ariko tubona uwo tuzahitamo yigaragaza kurusha abandi kuko n'ubundi tumwita intore izirusha intambwe Eh, ibyo ari byo byose mu bintu by'amatora hari ibintu abantu bakunze kureba benshi bashyira mu gaciro bareba ngo umuntu aracyafite ibitekerezo bihamye ni mutoya yanga bakareba bati umuntu afite intege zizayobora zizakora bwa buyobozi sitorongi Tuti- umuntu afite ubushobozi n'ubushishozi biriya twakwita ko ari furi cyangwa relaxed I- ibyo bintu nyakubahwa paul kagame arabyujuje Eh, njye rero nkabona nta nta kindi umuntu ya- ya- yakwirirwa a- ateganya ariko ubwo nanjye ndabivuga ku giti cyanjye hari undi ushobora kuvuga ati yewe si uko mbyemera ubu nawe azashyiraho ijwi rye ariko nzi ko amajwi menshi azaba ari ayo kumuhitamo Eh, kandi noneho nitumuhitamo ntawe tuzaduhisemo nabi kuko izina rye rirakomeye ryageze no hanze hari ahantu iyo dutembera batubwira bati muzaduturize nyakubahwa paul kagame natwe atuyobore nk'amezi abiri twongere tujye mu mudendezo nk'uko eh, mu rwanda muri mu butengamare bavuga ko mu rwanda turi mu butengamare noneho ikindi nkanjye nk'umusesenguzi eh, ndeba mu bintu yagiye akorera iki gihugu cyacu kuko yagiye navuga ko yagikuye kuri zeru hagiye hazamo n'ibibazo inshuti bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye cya none nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ntirengagire namwe mwagikurikiye komeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga yakabagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugeza